iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriyani itanga ishaka ni ku munsi wa kabiri umunsi wa kabiri turabaganiriza mu kiganiro muri isanga ah, ku byerekeye amagara ubuzima ibikorwa n'iterambere ku bakenyezi n'abigeme ni mu kiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ugukingira ibidukikije birafasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu no gukingira amashamba yavyo inzuzi yavyo eh, inzuzi ibiyaga imisozi inyubakwa zavyo n'ibindi vyinshi nivyo vyatumye umwigeme dalo uh, dative uwimana azwi nka miss popularity wo muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe afata iya mbere kwijukira ivyo bikorwa nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi ikaze neza mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro muri sanga ikaze neza mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ako karembo katwibutsa ikiganiro muri isanga ni buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda muri kumwe na oriyani itanga ishaka tugiye kuganira ku bijyanye n'ibidukikije Ah, abakenyezi n'abigeme nabo nyine barijukiye ibikorwa bijyanye n'ibyo ugukingira ibidukikije birafasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu ni muri iyo ntumbero umwigeme dative dalor uwimana azwi nka miss popularity wo muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe yafashe iya mbere muri ivyo bikorwa mu gihugu c'u Burundi agatanguza ishirahamwe ikaze ventures rijejwe kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu mu kiganiro muri sanga rero muri aka kanya dative aratwiganira vyinshi bijanye n'ivyo bikorwa vyo gukingira ibidukikije asanzwe ahamagarira ugwaruka n'abandi kwijukira kuko avuga ko bishobora no kubungukira Eh, turaza kuganira nawe atubwire n'ingene yatanguye kumbure eh, n'uko kuntu ah, abigeme baba miss bashobora gukoresha ah, imbuga baronka ah, kugira ngo bashobore guteza imbere ibikorwa byabo guteza imbere ah, ah, ibintu bimwe bimwe mu gihugu ah, kugira ngo batorere inyishu ah, ibibazo biba biri mu kibano ndabwiwe ko tutararonka mm, mwigeme dative ku murongo ariko tubahamagarire tubibutsa facebook yacu yuko mushobora gushikiriza ibibazo ivyumviro intererano ah, muri iki kiganiro c'uyu munsi eh, facebook yacu murayizi adrese ni radio yacu voa radio yacu voa mushikirize nimero zanyu eh, tubahamagare muterere mu kiganiro murisanga ikaze mwese rero mu kiganiro
Lamar. It's a fiction rap cookout. I present you. The ID and the top man. It's a fiction rap cookout. Fish crab cookout.
niko taabani wathalani ya hatiani hukumu yangu ni kifungo na huyu binti kicheche sasa mimi basi bachela mimi na uaga majukumu nayapata Eh, miziki yanatoa maanani lazima mke wangu anijali kwa moyo wangu please usiutoboe napokuwa niko bize, tafadhali usinichukie. na wazazi, siku yetu ya harusi, nakupa moyo wangu, please don't hurt me. Nafsi yangu, nafsi yangu imetua kwako, roho yangu inachoma sana. You're my heart, my pain, my pain, my pain, my star, my star, my love, my angel, my angel, my angel. Me, me, ooh, oh, Asha, baby, my heart, my dear, my star, my love, my Asha, baby, my Asha, baby. You drive me crazy, every time I see you, you make me wanna go crazy.
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangiekazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mwana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mie kwetu ni bugo Eh, reka da.
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Gloria.
radiyo ijwi ry'amerika tubibutse wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme cyane ku buzima bwabo ibikorwa byabo n'iterambere byabo byabo n'ibindi byinshi uyu munsi turi n'amahirwe turaza kuganira na dative dalor uwimana azwi nka miss popularity wo muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe akavuga ko gukingira ibidukikije bifasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu ni muri iyo ntumbero rero yafashe iya mbere muri ivyo bikorwa mu gihugu c'u Burundi agatanguza ishyirahamwe ryiwe ikaze ventures rijejwe kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu Ah, mu kiganiro muri sanga rero muri aka kanya tugiye kwihweza akamaro ko gukingira ibidukikije akavuga kandi yuko bishobora no kubungukira ah, mu bijyanye no gukora ibikorwa bijyanye no ku- kwereka ba mukerarugendo igihugu cy'u Burundi ubwiza bwacu cyangwa n'igihugu cy'u Rwanda mbega bimwe mu byo urwaruka rwokora mu kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu ni ibihe ni ibihe bikorwa urwaruka rushobora gukora kugira ngo rwiyungunganye rushobore kwisumamwo mu bijyanye no kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'aho baba ah, bakabikora bariko barabungabunga ibidukikije ah, ama inzuzi ah, n'ibindi byose imisozi ibintu byose bigize igihugu cyanyu mwokora gute kugira ngo mubikorere ko bishobore kubungukira mu kwereka abandi abanyamahanga bavuye hanze mukabatembereza mukabereka ubwiza bwaho ariko aho hantu harasukuwe harabungabunzwe harakozwe neza kugira ngo mwiteze imbere nabyo nyine ni ibikorwa byiza bihamagarirwa na abandi bagenzi banyu nka dative dalor uwimana niwe tugira tuganire mu kanya ndabwiwe yuko tugira tumuronke ku murongo wa telefone nk'uko bisanzwe facebook yacu irahari naho nyine murashobora guterera ibyiyumviro byanyu aho kuri urwo rubuga ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa ku rubuga rwa facebook
muri kuno kubukunda nkubonye mpita mvugishwa mpita njukumira mpita ncira inkonda hari abashatse kudutandukanya kudutanya bica bibata kuba amati mugemeye kirina n'ibibondo murondo gira ibyo utanga n'ibyo usigarana uriye uriye amata y'imfimfi mu cyansi cy'urukundo mugira akamuzinba uri amata y'imfimfi mu cyansi cy'urukundo mugira akamuzinba uri cyansi uricakunze mwikeme murondo nanyengeterewe n'urukundo rwawe twengandole ndeba inyenyi usa n'amasi ya rusengogo kuri
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri uwo mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uno munsi turiko turaganira ku bijanye n'ibidukikije
I wanna party, you wanna party, dancing upon me, girl move your body. Sasa move when you want, baby girl you acting naughty. From the left to the front to the back they wanna party. Girl show me love, yeah. Move your body, come vibe with, wanna walk your beat. I saw the world I could fit up my baby. Just holding my hand and keep your trust in me, baby. I saw the world I could fit up my baby. Just holding my hand and keep your trust in me, baby. Akinifanya dato, minapigwa na shoto akinipiga jicho ni midundu ya moyo I say oops, but I thought I told you about that. Anything you need, I got you. I got you. Told you that, baby, I got you. For my life, it's deeper than TV. I got you. I got you.
so when I call call me back tunapanda I said I promise that when I call tunapanda show me love it move your body come vibe with one now I can be I show the world I could beat up my baby just hold in my hand and keep your trust in me baby I show the world I could beat up my baby just hold in my hand and keep your trust in me baby move your body come on with one now I can be
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Mu- ku murongo wa telefone turafise nduwimana umunywanyi w'ijwi ry'amerika ikibazo cyangwa icyumviro ikaze neza nduwimana
yego ndabumva ku ijwi rya amerika uraho urakomeye
yego turashima imana Mm, uherereye he
Eh, mu kanyosha mu gisagara ca bujumbura Mm. Eh, ibijyanye no kui- gukingira ibidukikije ah, kumbure ukanabikuramwo umwuga wo ku- kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu bivuze kwigi
Eh, gukingira ibidukikije ni vyiza uwo mugambi yiyumviye donative yakize neza biratuma bahurumbira igihugu cacu tukinjiza amahera y'agaciro Mhm.
Eh, uwo mugambi yiyumviriye ni sawa kandi azawukomeze Mm.
kandi niyo tuzi ibidukikije biratuma n'abantu benshi na- n'abavamahanga eh, baza kuraba ingene uburundi bumeze Mm.
kandi bagatuma eh, Mm, ubona none ari ikintu bahurumbira ku- kuraba n'ingene hasa n'ingene hameze nkino nk'iwacu Mm.
ibidukikije nka byinshi bihora biva nko mu kiyaga tanganyika bakongera baka- bakabisubizayo kugira eh, bakingire abanyagihugu Mm.
natwe eh, tukongera tukabikingira Mm. Eh, none kuri wewe ubona ari ikintu wokora ukakigira umwuga kumbure ugafasha abanyamahanga bavuye hanze uka- ukabahamagarira ah, kubereka ubwiza bw'igihugu haba ari bujumbura canke hagati mu ntara ubona ari ikintu ah, wo- wokwijukira gukora nk'umwuga
Eh, jewe ndabishoboye nka jewe mfise nk'uburyo jewe no no kwibyukira nkabikora kuko eh, n'uburundi burahatorera akunguko eh, tukaronka amahera y'agaciro akaje mu bigega Eh, nivyo vyiza Eh, n'ibihugu bibanyi bikaza bihora biza nungaha iwacu muri unicef iva kuraba nk'ibikoko bigezweho kandi urabona yuko n'igihugu gica kiharonkera ubutunzi bukomeye
yego nibyo cyane nibyo cyane reka rero kumbure twakire umutumire ugume wumviriza ikiganiro twumve ibyo yodufasha gutahura cyane ku bijyanye n'ubi- n'ibidukikije n'ukuntu kumbure umuntu ashobora kubikuramo umusaruro nk'uko bivuze Eh, umutumire wacu ni dative dalor wimana azwi nka miss popularity wo muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe Ah, dative ikaze neza mu kiganiro muri isanga
urakoze cyane uraho urakomeye
yego n'amahoro namwe ego turaho turashima dative twari tukurindire ku murongo wa telefone reka rero twinjire mu kiganiro inyezina Ah, nk'uko tuvyumva Mhm.
gukingira ibidukikije birafasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu harimwo amashamba yavyo inzuzi ibiyaga imisozi inyubakwa n'ibindi byinshi ukunze kubwira abantu yuko ah, bikwiye gukingirwa biga- bikagumiza ubwiza bw'igihugu n'ibindi byinshi reka ariko kumbure tubanze duhere eh, ku batakuzi uwo uri we ubibwire hama tubandanye mu kiganiro
yego urakoze cyane kunyakira Ah, nk'uko nari nabikoze nitwa dative w'imana ubundi n'indi kazi eh, yikorera ibyiwe cyangwa entrepreneur mu gifaransa abatora indwara mu gisata cy'ingenzi eh, bita turisme hanyuma mugabo si ibyo kintu kimwe cy'ingenzi dukoramo cyane hariho n'igisata cy'ibidukikije ni ukuvuga ngo inyuguti uronka muri ibyo dukora eh, muri iki muri iyo- muri iryo shyirahamwe nkoreramo turayish- turashyira cyane uburyo mu byo gucunga ibidukikije kuko twatahuye ko ari eh, ntahari mu buzima bw'igihugu no mu buzima bw'abantu kandi bituma birahuye cyane n'ibi- n'ibi dukora by'ingenzi Eh, ariko nibavuga muri make dative ni ubu Mm.
Ndi kandi cyo gahunda ego dative ni umurundikazi yaba mu burundi akunda gukingira ibidukikije none ahari eh, udushimwe twumva tutari duke umaze iminsi uronka umaze igihe uronka rimwe na rimwe ukajambuka no hanze y'igihugu Eh, twoba tujanye n'ibi bikorwa canke ibikorwa vyawe nka miss Ah, hanyuma ndakubaza vyinshi Mm.
bijanye n'ingene watanguye ibikorwa vya ikaze ventures
Mm. Um, navuga ko ubu muri iyi minsi umushinga hari ubu ibyo cyane ibyo cyane kuko cyane Eh, dative eh, uta- u- urantunga ndagucire nta- ntaguciriyemwo Ah, egera telefone gato u- u- uvuge cyane tukumve n'uva umenga uri kure gato Ah, egera telefone Mm, ubu muze nyumva neza ego
yego rero mvuze nti rero ubushimi bumaze iminsi buhari ubu eh, si- ntibujyanye cyane n'iby'abamisi kuko kuba minsi nari nabi- namubaye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ngaheza imyaka myinshi mugabo igihe nari minsi nabatangije iryo shirahamwe ryitwa ikaze ventures nibyo nabandanyije nkoreramo cyane rero ubushimi eh, mvuze nka- nk'agaheruka ubu ndiko nditegura no kuja kugatora kitwa awa karahuye cyane n'ibyo bikorwa dukora byo gukingira ibidukikije kuko bababipfuza ni ni proje itegurwa na enabel enabel yagira ishami ry'ababiligi iyo proje yitwa pri awa niyo gufasha abigeme ah, baba mu bihugu bitandukanye bya afurika bafite imigambi y'iterambere bakora mu bihugu byabo mugabo ahanini iyo migambi yabo isi ihuriye no gukingira ibidukikije urumva birahuye cyane rero ah, nk'iryo higanwa narashoboye kuritsinda ah, kubera uwo mugambi nyine nsanzwe ndangura mu gihugu uri mu ngaha mu burundi Mm. birumvikana n'abakumva Eh.
urwaruka rukumva rumv- rurumva yuko ivyo uriko urakora hariho akamaro kavyo ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'amakungu ah, n'amakungu arabibona Cyane.
none eh, ni igiki catumye none nko mu minsi kiriya gihe ugira iciyumviro co gukorera mu gisata co gukingira ibidukikije ah, ukanabikoresha mu kwereka abandi ubwiza bw'igihugu muri make
Mm. Um, na- nari hari igihe ntiheza amashuri niko ndiyumvira ikintu nokora hanyuma mugabo numva ashaka gukora ikintu gusa gihuye n'ibyo nkunda hanyuma tuba ari twese ngaha mu- mu mu burundi tu- dusigaye tu- tu- du- ah, dushikirwa n'abayinondasiyo kwirasanganika bivuye ku- ku- ku- ku ihinduka ry'ibidukikije rero nk'iyo dushe niho nakora amakoshashe nsanga igituma um, ibi- i- i- ibidukikije biguma byononekara hariho ukuntu abarundi tudatahura akamaro ko gukingira ibidukikije n'ibyo ari byo twama tuvubaza gusa mugabo ntituzi twebwe iyo nitwafata deside yo kubi- yo kubikingira efe nziza nibyo tugirako hanyuma twe nayo nsaza nkunda ibya turizwe hanyuma ndaraba nyine ndiga uburyo nobishyira hamwe kiba ikintu kimwe mugabo ki- kiza gukora muri muri ibyo nzoga n'ibyo bisanzwe nkunda kandi numva gikenewe cyane ntabwo igihe cyaje vasheni nibuka ko umunsi ndetse nza kubikora nayo naraye mu kajaga ku musanzu dusanga ah, inzu iri- inondo huzuye amazi ndavuga ngo ni isoko Hari habaye isoko- imyuzurire.
isoko igira icyo nkoze hari hari Eh, imyuzurire dusanga amazi mu nzu ego Nce ndibwira ati nda- isoko ndabikintu nkora ndabizi ko jenyine akazi ntushobora mugabo nyine atangura buke buke uko uko ushoboye n'abandi bazobyumva bahurikirana turabe ko twongera ku ntambwe ishimishije yo gukingira ibidukikije cyane cyane mu burundi mu gihugu cyacu kuko ibidukikije bitabikingiye bikugaruka ko mu myaka iri imbere bigaruka konona amajoro hasi cyangwa ingano zizodukomoka ko twebwe Mm. rero turafatanya uko Yego.
gukingira ibidukikije no kwereka abantu ubwiza bw'igihugu ni byiza cyane reka kumbure Yego.
tubanze tuje ku murongo wa telefone mbere yuko tubandanya abanywanyi b'ijwi rya amerika baratangiye guhamagara baterere ibibazo canke ivyiyumviro turafise Mhm.
ku murongo gerard amahoro neza gerard
Eh, mwiriweho neza uraho urakomeye
yego twakomeye ni amahoro ni byiza Mhm.
Eh, ikibazo nifuza kubaza misi dativa Mhm.
ubusanzwe yavuze ku bijyanye n'ibiduki- ku- uburyo abungabungamo ibidukikije ariko hari ibinyabuzima mu binyabuzima nyine tukabonamo ibimera ndetse ni- n'inyamaswa zitandukanye yaba iziba mu mazi ndetse n'iziba mu mashyamba ese ya- yadusobanura ibi- ibi- ibi- no no ku nyamaswa ajya ajya abasha kuzibungabunga dore ko tujya tubona zimwe mu nyamaswa zitandukanye zatangiye kugenda zicika cyane cyane hano ku mugabane wa afurika Eh, nk'inaha mu rwanda hari nk'ubwoko bw'inyoni wenda bwagiye bucika kandi abantu bajyaga bakunda kureba eh, bishoboke ko wenda kubera izakundaga no- no- no kuba mu mashyamba wenda no mu gihugu cy'uburundi bishoboka kuba ariko bimeze kubera wenda iterambere ry'inyubako rigenda riza ese ku- kuri izo mpande bwo nabwo ajya areba kugira ngo wenda nazo zikomeze zibungwabungwe zongere zigire nazo ubuzima inyoni zahoze zibaho kera se cyangwa ubundi bwoko bw'ibiguruka n'inyamaswa zigenda ku butaka nazo zongere zigaragare abantu bajye bazibona abakerarugendo aho aho nko ku mugabane w'iburayi na amerika zabuze bajye baza nko kuzisura wenda muri afurika cyane cyane by'umwihariko wenda mu burundi aho akunze gukorera Mm. ikibazo cyiza Eh.
cyane dative ubigenza gute gufasha gukingira ibidukikije nk'ibyo avuze gerard ibinyamaswa cyane cyane
yego barakoze cyane kuri icyo kibazo ni ikibazo cyiza rwose kandi kimwe mu bibazo binini turiko turagerageza uko dushoboye gusigira baradutwara kugira ngo turare um, ukuntu icyo kintu twagikorera ko cyane none nk'akarorero ibyo avuze nibyo cyane twebwe ino mu burundi eh, parike dufite niniya ni ukuvuga ngo ishyamba dufite rininiya ry'ibikoko byitwa bivubu mugabo iryo shamba ntibifite eh, novuga ubwoko bwinshi bw'ibikoko hariho byinshi byinshi tukagisanga muri iryo shamba kubera hari ababihiga bakabyica nk'aho hariho ubuzima bwinshi twumva yuko basigaye icyo bita ababrakonye cyangwa abahiga ibiti ibikoko babaye benshi cyane muri iryo shamba tukabisanga i- eh, imbogo ni bimwe mu bikoko biriyo cyane muri iryo shamba ntizikiboneka urumva ni- ni- ni ikibazo n'ukuri kinini cyane byemezwa ko eh, mu ruhande rwacu icyo tugerageza gukora ni ukuvuga gushikana ijwi aho rigera Tura- tura- dutegura amawudiyanse cyangwa imibonano n'abaturongoye tukabibasigurira tukaganira n'abanyagihugu baba hafi y'ibyo- y'ibyo tuba dutegura utuno tw'inyigisho ku banyagihugu baba hafi y'ayo mashamba kugira ngo bumve ko koko ni- nibo babifitemo uruhara eh, gukingira ibyo bidukikije rero navuga ko nta byisene turakora kubera ko n'uburyo ni ibintu bisaba uburyo bisaba umwanya no kubyitondera mugabo icyo kibazo ni kuri kirahari kandi mugabo turizera ko ubu hariho icyo bita politiki nasiyonali gikoresha muri kiraza mu burundi ibyo bibazo tubishyikirije n'icyo tugaca batubarira yuko iyo politiki idoza ari myinshi kuri ibyo bibazo rero turizera ko koko ijwi ah, aka- akamo twaba twateye ah, muri muri iyo politiki bazogira icyo ba- babikozeko bagatungira ibyo ibyo bikoko Mm. none kadative iyo mugiye nko mu kibano kwigisha abo banyagihugu mukorera mu migwi iyihe eh, canke iyo muhuye nabo biborohera gute ku- ku- kubaganiriza iyo mushitse mu kibano
Em, kenshi usanga ah, abantu baba hafi y'ibyo y'ayo mashamba usanga atari abantu mu buryo ah, badafite uburyo bwinshi ugasanga niyo bajya kwica ibikoko ni kugira ngo barondere ah, ibyo- icyo bafungura uwo munsi urumva icyo twe dukora turagerageza tugakorana ibyo tukaraba ikintu twobafasha mu buryo bw'ibyo bafungura hanyuma tukabasaba umwanya tukicarana tukagira ikiganiro ntituba tubigira muri nk'aho umengo twaje kubigisha mugabo kiba ikiganiro tukaganira tukababaza mwene byumvira ku iki twasanze ariyo ari- ari ubwo buryo butuma bumva bakanatahura kuko bibaye ibintu by'inyigisho baraza acavuga kimwe murazi turisondeye dukeneye kuja gukora namwe kuko muraza ngo mutwigishe ntibabyumva ariko tugiye umutima wo kubafasha mugabo keneye no kuganira nk'abarundi n'abantu dukunda igihugu twasanze aribyo bifasha cyane nuko turabikora rero dufashanyije n'abarongoye amakomini atandukanye mu- mu- mu ntara zitandukanye z'igihugu kandi birakunda novuga experience nkeya dufite tumaze kugu- gukora turabona ko twibanurije dukorera ibintu byogira um, byo- byofasha cyane byo- byogira icyo bifashije cyane igihugu Mm. birumvikana birumvikana ego hama kumbure tu, tu...
yego liyane ne, ijwi rya mbere nari ifite ikibazo cya kabiri nashaka kumubaza ego komeza
Eh, yego i- i- ikibazo cya kabiri nari nari mfite nifuza kubu- kumubaza Eh, nk'inaha mu rwanda hari uburyo ni abaturage baba baturiye za parike cyangwa se n'ibiyaga ahantu haba hari ibidukikije nk'ibinyabuzima Mm, u- uburyo u- u- uburyo bafashwa nyine bakajya bagira nka porosantaje bahabwa ru- wenda ngo bahabwa makumyabiri ku ijana mu rwego rwo kugira ngo nyine barusheho kugira kuraje cyangwa bagire umurava nabo kujya bagira uruhare mu gufatanya n'ababungabunga ibidukikije urugero nko gutanga amakuru ku bahigi na ba rushimusi baba batega imitego ese we ku ruhande rwe akorana gute n'inzego eh, bwite za leta eh, cyangwa se abo baturage nyine bakorana gute kugira ngo abakorere adivokasi noneho nabo bagire uruhare kugira ngo bafatanye kuko ijwi rye wenyine ndumva wenda ataba yihagije ariko a- aramutse akoranye n'abanyagihugu bwite cyangwa abatuye za parike bajya bagira uruhare runini mu kurushaho kubungabunga nyine ibyo bidukikije i- i- i- bikajya byangirika bikeya bakorana gute aho ngaho niyo nifuza wenda ko atubwira murakoze nicyo kibazo cya nyuma nari mfite urakoze cyane gerard Yego.
murakoze cyane kuri icyo kibazo nacyo ni ikibazo cyiza cyane rero hano eh, twebwe ku- aho tugeza nta bushobozi bunini turagira bw'uko twari twebwe dukorana na- n'abenegihugu ariko icyo nzi leta yatse umugambi ibici- ibishyize mu kigo cyo- eh, kijejwe gukingira ibidukikije cyitwa odepr n'akarorero hariho ishyamba rikingiwe ry'ibururi ryitwa reserve y'ibururi nkaho ndabizi neza ko abanyagihugu baho barabakorera inyigisho bagakora icyo bita amakoperative hanyuma amwe mu mafaranga ingenzi zishyura iyo zigiye mu- muri muri iryo shyamba hariho posantaje bakuraho bagaha abo banyagihugu muri ayo muri ayo makoperative kugira ngo basahure neza akamaro ko gukingira ibidukikije rero ibyo ndabitwereka ifite ibifite n'umugambi mugabo tumeze ko ari ku ntambwe ishimishije tukirifuza ko byova gusa muri iryo shyamba byova muri iryo shyamba rya buriri bitajya no ku yandi mashyamba nko mu kibira nko nko mu ruvubu na- n'ayandi mashyamba nk'ayo Eh, twirizera ko nakwishima Mhm, mhm. ego mu byo yab- yari yavuze kandi ni uko kumbure uh, uh, mwosangiza abanyagihugu uburyo buvuye muri ibyo bikorwa byo kwereka ba mukerarugendo ubwiza bwe- bw'izo parke bw'utwo turere Ah, none mukora gute kugira ngo kumbure tu- tuje ku bijyanye na ba mukerarugendo ah, mubaronka gute mubaganiriza gute kugira ngo mubazane muri ayo maparke ibyo bikorwa byo byo muri ikaze ventures byifashe gute
urakoze Eh, muri ikaze ventures rero eh, ni ishyirahamwe rigizwe no gutegura ingendo ba- kuri ba mukerarugendo mu gihe baje mu burundi tukabafasha byose uhereye ku kujya kubatera kuri kuko ikigo cy'indege aho baza kurara uko bafungura iminsi bazomara aho
ndumva agatelefone ka dative dalor karacitse reka tugerage- tugerageze kumugarura ku murongo ariko aradufasha kumva ingene nk'umwigeme ishyirahamwe ryiwe yuguruje ryitwa ikaze ventures ryerekeye kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu cy'u burundi ah, bushobora uh, ku- gufasha mu gu- kubungabunga ibidukikije Ah, reka tugerageze kumugarura ku murongo turagaruka murakoze
Rwanda ngo ntiyaduhetse
twongere duhe ikaze dative ku murongo wa telefone turamuronse dative komeza
alo yego ego rero hasimuka neza aho nari ngeze Eh.
zaciye Eh, wari kuradusigurira Mugabo- ingene mwakira ba mukerarugendo mu gihugu kugira ngo mushobore Ego, kubatwara muri ego.
agapaka Mhm.
ego twebwe rero dukora novuga ahanini dukoresha internet dukoresha site web kuko ingenzi nyinshi zi- zikeneye gutembera mu bihugu bitandukanye zija kuri site zikarondera uburundi hanyuma zikajya basanzwe babikora a- abatuma operateur rero twebwe twaragerageje gukorera kuri site web yacu kugira ngo ingenzi zose zitwifuza dushobore kuturonka mugabo kimwe mu zindi strategy twakoresheje cyane kugira ngo dushobore kuronka ingenzi nyinshi ni ugukorana n'abandi bakora muri ibi bihugu duhanahana imbibe nk'u rwanda tanzania uganda kuko hari igihe usanga baronka abakiriya bashaka gutembera east africa yose rero iyo bafise umuntu bakorana i burundi nka twebwe bica bifasha ugasanga barashoboye gutegura urugendo kuri izo ngenzi hanyuma ikindi iyo umaze kumenyera umaze gukorana na benshi bagenda babwira abandi nuko ugasanga muraro nk'ingenzi kandi tubona yuko biraza by'ukuri tugitangura byari bigoye ku- kugira ngo tubakonvenke bumva umengo nta sekiriti ihari ariko buke buke twagiye nyine turabereka ko ibiri kuri internet cyangwa ibyo bumva atari byo abagiye baza bararyohewe cyane nicyo kinatuma ubu tubandanya tuguma tu- twi- aba- ingenzi ziyongera kandi by'ukuri turabona ko uburundi burafise ubwiza ibyiza byinshi hamwe twobandanya kubikorera ko cane birafise byo kungura igihugu cane mu buryo bona dutangaza rwose Mm. kuba ariko baratwumva wowe urageze aho wigejeje aho ushobora gushinga iryo shirahamwe ugatangura ugakorana kumbure nabo ba mukerarugendo mushobora kuba mwahuye muri ibyo bihugu wagendeyemwo ariko hari n'undi ashobora kuba ariko arakumva avuga ati none mbega nobiherahe ko n'ibyo mu burundi turafise eh, no mu rwanda turafise ahantu heza dushobora kuja kwereka abantu mbega ni biki bisabwa kugira ngo umuntu umujene nkawe yinjire muri uyu mwuga wo kwereka ba mukerarugendo aho bashobora kuja gutemberera mu gihugu uh, kwereka ubwiza bw'igihugu yohera he
ego murakoze kuri ico kibazo je nibaza ko ikintu ahanini um, gisabwa ari ukuba ukunda ibyo ushaka gukora kuko na jewe sinobesha natanguye bitoroshe mu burundi nayo nabivuga abantu bakavuga ngo nibyo n'ibiki mbega uzoronka mu bantu kuko ntabesha ico gihe nta bantu twari tuziranye z'ukuri uvuga ngo uriteze ko bazokubera abakiriya mugabo numva ndabikunda kandi nkagira icizere ko bishobora gukunda hanyuma ndigira ku bandi nda- ndajabuka mu rwanda muri tanzania kwiga kuraba ingene abandi babikora binyungura ubwenge nanjye ndashobora kubitangura mugabo ahanini ni ku- ni kubera uwo mutima wo kubikunda kumva ko nkeneye kurata ibyiza by'igihugu cacu kandi bika- bikamviramwo ni- na- n'agafaranga ko gufungura rero niba twicambira ari urukundo rw'ibyo ukora icya kabiri kubyiga kuko ni ibintu bisaba porosesisi ndende n'akazi gasaba um, eh, ku- kugira novuga ku- kukitondera cyane gasaba kwihangana eh, gasaba kandi ko kuba ufise novuga atakantu kagucika akantu kose uta- utegereza kukitwararika Mhm.
kuko ingenzi yazo ikintu cose n'aho akorora agwaye byose biba biri ku mutwe wawe ni ukuvuga ngo icyo gihe aba ari ngaho umeze nk'umubyeyi afite umwana utegereza gucunga a- amererwe neza adataha avuga n'ibyo burundi rero ubikunda eh, ukumva eh, nibyo ushaka kujamwo ni ukuri bo- bo- bobijamwo gusa babyige barahura ubwenge twebwe turi ko turatangura eh, porogaramu yo kuzobyigisha mu mwaka uza ugwaruka abantu bose bavyifuza kubyiga kandi ni twabitangura tuzobishikana kure hashoboka kugira ngo abavyifuza bose bashobore kuza kwigira hamwe natwe ego none twavuga ko kumbure ururimi rw'igifaransa ururimi rw'icongereza ururimi rw'igiswahili birakenewe cyane muri uyu mwuga ego cane ego cane n'imiburiburi igifaransa n'icongereza kuko urumva ni ni ni nizo ni ingenzi nyinshi turonka nuvuga nka mirongo icenda n'icenda kw'ijana baba bavuze ica- haba igif- canke ah, swati igifaransa n'icongereza umva birakenerwa cyane kuba ushobora kuvuga indimi kandi udatinya kuvugisha abantu eh, ushobora kujeha neza stress urumva ni hari utuntu tu- tutari duke du- bisabwa ko ah, novuga amakompetansi bisabwa kuba ufise Mm. none ibindi ba mukerarugendo bakenera bari mu gihugu iyo baje ni hehe muri iki gihe ubona bariko barahurumukira kuja kuraba ivyo bumva vyiza vy'igihugu c'u Burundi n'ibihe bashaka kuja kuraba muri iki gihe
Mm. Ba- notanga nk'akarero ngira ngo ka- kantu hatanu hakuru hakuru ko ni henshi ndahera mu gishora ku ngoma eh, zino ngoma zacu z'i burundi n'ukuri nta mutu- nta- nta mukerarugendo n'umwe aza ngahagenda ataziravye kandi na- na na feedback turonka nico kintu ca mbere cama cabanezero kurusha ibindi vyose hariho um, lakozwazo cyangwa ikiyaga c- rwihinda mu kirundo naco nyene kiraryoshe cane kuriya kuntu harimwo akazinga karimo inyoni birabaryohera cyane ku bantu cyane cyane bakunda i- ibikoko by'inyoni hariho ikiyaga tanganyika cyane cyane mu- muri sud um, bara- barahakunda cyane naho nyene kuhaja hariho amashite eh, canke amasumo y- yo- yo mu isanga um, mu mu Rutana hariho kandi na na reserve rya rya shamba rya bururi rero cane cane kuri ico bita randonne donc ba- baraduga umusozi bariko ba- barondera izo izo mafu shepa champons ni ni batwara aho hantu hatanu tudandaza kurusha ahandi mm, muri iki gihe Ego.
Eh, none nk'ugwaruka wihweje ugwaruka rw'igihugu mu mashure bariza a- abana kumenya ibyo bibanza no kubyijukira kuja kubitemberera no kubikunda kuko kumbure bamwe bamwe bashobora kuba batijukiye uwo mwuga kuko bavuga ati mbega n'igiki mu burundi yego uretse igisho- mu gishora harazwi cyane eh, ni hehe handi no kwereka abantu numva umenga mu gihugu nta hantu henshi cyane hahari kugira ngo ndabigire umwuga mu mashure baravyiza ivyo bibanza barabigendera a- a- ugwaruka ubona umengo rurahazi bikwiye
Eh, mu mashuri rero ni ukuri nti- nta kinini jama babivuga ko ariko nk'uyu mwaka twaragerageje gukorana n'amashuri kugira ngo du- duhimirize n'abana gukunda uburundi no kumenya agaciro ko gukingira ibidukikije twasanze abana barabikunze cyane kandi barifuza ko twobibandanya ni ukuvuga ngo ubu aho bigeze nta kinini kiriko kirakorwa by'ukuri n'amashure kugira ngo abana bumve uruhara rwabo mu gukingira ibidukikije mugabo turizera ko ah, hamwe n'imigambi dufite uyu mwaka uza tuzoshobora gukorana n'amashuri menshi ashoboka kugira ngo abana b'abarundi bamenye ah, uruhara rwabo mu byo gukingira ibidukikije
ego urakoze cyane ego none nko muri iki gihe ba mukerarugendo bashobora kuba bari ba- batanga nk'amafaranga nkangahe eh, canke uburyo ubatembereza mu gihugu gupanze gute ni ku munsi ni ku ndwi biba bimeze gute iyo uriko urabatwara kugira ngo babone aho hantu
Eh, biravana n'abana ba mukerarugendo bari bo mugabo ni ku munsi hariho icyo twita amafre de guide cyangwa amafaranga baturiha twebwe usanga ari eh, hagati y'amadolari mirongo itanu n'amadolari ijana ku munsi ariko ayo aba ari amafre bariha gusa kugira ngo bashobore gutemberezwa hariho rero n'ayandi mafe usanga ari nk'ibyo bafungura aho barara ibyo um, i- i- imodoka iza kubatembereza ibyo byose nabyo babiriha kote mugabo amafe yacu usanga ari hagati ya mirongo itanu n'ijana eh, by'amadolari
Mm, ayo mafaranga si make si make na gato
ego si make Mm.
Eh, udu- umuntu ashoboye kuyabya- kuyabyaza umusaruro nibyo twese turagerageza ni ikintu by'ukuri gi- eh, gishu- giteye imbere gishobora kubeshaho kandi neza cyane Mm. twarumvise kandi Yego.
yuko a- amwe muri ayo mafaranga muronka muyasubiza mu kumenyekanisha cyangwa kwigisha ibijyanye n'uwo mwuga wodusigurira muri make uko namwe muterera mu iterambere ry'igihugu muri ayo mafaranga muri iyo nyungu bijyanye muronka n'iki
ayo mafaranga muronka inyungu mukuramo Mm.
twumvise yuko hariho igice cyayo kijya ah, mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mu nyigisho
Ah, ego nizo nyine twari twavuze kwigisha abantu baba hafi eh, baba hafi y'ayo ma- y'ayo mashamba Eh, igituma bakwiye gukingira ibidukikije uko babikora n'akamaro ko kubikora Eh, ni ni ibyo ahanini dukora mugabo kandi tura nibyo twose turashyira mu bijyanye no gukingira ibidukikije mugabo kandi hari ubundi buryo dushira mu byerekeye gu- guteza imbere iby'inyigisho muri rusange icyo navuga education hariho abana usanga baba mu makominote ada- adafite uburyo bukwiriye ku buryo usanga abana badashobora nko kwiga nabo turabafasha ugasanga turashoboye kurihira um, ishure nk'ubu hariho nka site y'abatwa kuko turakunda kubagendera cyane iyo dufite ingenzi rero abo bana turabafasha um, tukabarihira ishuri twasanze ba- bareka kwiga kubera amafaranga make dusanga turashobora kubikora tuka- tukabarihira iryo shuri
ego Eh,
murakoze cyane birumvikana ko mu iterambere ry'igihugu n'ibyo koko muragerageza guterera Ah, reka tumire amate dative turagaruka mu kiganiro murisanga nk'uko mubyumva turi kumwe na dative dalor uwimana azwi nka miss popularity wo muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubu akaba ari mu bijyanye no gukingira ibidukikije ah, no gufasha ba mukerarugendo kumenya igihugu n'ubwiza bwacu
Ngiri panan ibaraja gweri boro. Ngiri panan ibaraja gwelang. Ngiri panan ibaraja gweri gain. Achara ke angi tinga koni chonis. Aberi boduch nisi dadi dere. Aberi boduch nisi dani dwe. Aberi boduch nisi dadi pejok. Achara ke ikoto jera tebon. Nyobado ber aberi koto jechut. Inyabada bed, I bury to Jaswam. Inyabada bed, I bury Kaditao. I jar, I get, I get in a coniciro. I jar, I get a achara kana dusera achara kana beruka achara kana dusera Achara kar agiringa koni kiro. Achara kar angikinga koni chans. Achara kar anyenga koni kote. Achara kar agiringa koni kiro. Achara kar angikinga koni chans. Achara kar anyenga koni kote.
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uyu munsi ni yerekeye umukenyezi umwigeme ibikorwa vyiwe iterambere ryiwe n'ibindi byinshi bijanye nawe uno munsi turiko turaganira na dative dalor uwimana umwigeme miss popularity yo muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubu akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe ikaze ventures ikaze ventures ni ishyirahamwe ryihaye ku- kwe- gukingira ibidukikije ariko kandi no kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi Ah, dative rero niwe turiko turaganira nawe kugira ngo ukumbure afashe ah, bagenzi be ah, kumenya byinshi by'uyu mwuga kumenya byinshi by'ishyirahamwe ryiwe ah, nabo nyine bafata iya mbere muri iki gisata ah, co kumenyekanisha igihugu ah, co bita tourisme hamwe kandi no gukingira ibidukikije Eh, dative muri uyu mwuga abariko barawiyumvira eh, leta isaba iki ah, kugira ngo uwinjiremwo uwukoreremwo ni igiki gisabwa na leta iyo wiyumviye gutangura umwuga nk'uwo cyangwa ishyirahamwe nk'iri rijanye- rijanye no gutwara ba mukerarugendo mu gihugu hagati
ego um, ntibigoye na gato iyo wifuza gutanga ishyirahamwe nk'iri eh, ni- ndandikisha ishami ryawe nka kuri yayandi mashami yose yandikishwa kandi ubu biroroshye ushobora no kubikora en ligne hariho liye ucako eh, uga- ugashobora kwandikisha ishirahamwe ryawe nibatse ko ku munsi umwe uba urose urupapuro rukwemerera gukora gukora kandi uriha amafaranga make cyane ibihumbi mirongo ine by'amarundi nta kindi eh, kidasanzwe bagusaba nico gusa ko wandikisha ishirahamwe ryawe umaze kumenyekana ugaca utangura gukoresha uburyo ufise bwo gutwara aba mukerarugendo mu gihugu hagati
yego cyane none muri aka kanya uratangura kwiyumvira gukorana nayo na leta haba ari ah, kurondera abakiriya haba ari ah, gukorana n'inzego iyo bakeneye gutwara aba a- a- abashitsi mu gihugu hagati canke nturagira kuri urwo rwego leta mwaba mukorana
ego turakorana cyane n'ubu hariho icyo bita eh, sinzi niba bavanga kivuga mu kirundi mugabo ni exposition ya ya east africa ihora iba yerekeranye n'ibi byiza by'ingenzi ihayanisha Iharirwa East Africa Tourism Ex- iha- ihayanishwa rihora riba rikava mu bihugu bitandukanye Mhm.
rero mu mwaka uheze ryabereye mu burundi Um, mw'ico gihe leta yaradu ah, yaraduhamagaye turashobora gukorana hariho amadelegasiyo cyangwa abantu benshi cyane bari baje muri ico gikorwa ca cabereye ngaha mu burundi gihuza ibihugu bitandukanye vyo muri afurika ah, y'ubuseruko hama twarashoboye kubana nayo turakorana mu gutembereza mu bashitsi bari baje ni ukuvuga ngo leta turakorana eh, mu bintu bitandukanye kandi na twebwe baradufasha hariho nk'ibikorwa dutegura usanga bi- bisaba impusha ndende kuko ugasanga ni nk'abantu benshi bagiye rimwe cyangwa ugasanga n'abandi ba- n'abantu ego baje gutembera mugabo bashaka gukora ibindi bikorwa by'ukuri iyo tubasabye impusha baratworohereza bakaduha izo mpusha ni ukuvuga ngo ego cyane leta turakorana ubu
izo mpusha rero muza kuzi- mumaze kuzironka nta bibazo muhura navyo mugiye mugeze mu ntara hagati intwaro zo mu ntara hagati ziraborohereza nazo nyene iyo mushitse haba ari kumbure nk'uko bivuze kuza muzanye umugwi w'abantu benshi hoho iyo mushitse mu ntara zitandukanye babakira gute muri make
oya ntibigera batugora eh, ahubwo barabinezerererwa barabitwe mu burundi dukunda abashyitsi urumva igihe cyose babonye abantu bakira gusa kubona ko mufite uruhusha iyo babonye ari ibintu bidasanzwe ariko ari ingenzi bisanzwe zije gutemberera ahantu no kuharaba nta kibazo na kimwe tugera tugira eh, mu- mu makomine atandukanye mu gihugu cyose
bamwe bamwe duhora twumva bidoga bavuga yuko hariho amasanamu atemerewe gufata ibibanza bimwe bimwe ico kibazo hari ico urahura naco haba ari mu gisagara ca bujumbura canke hagati mu gihugu gufata amasanamu hari ibibanza vyoba bibujijwe
ego birahari ehm, mugabo iyo hari aho basaba kubirihira imbere y'uko ubikora nka- nk'ibujumbura cyane cyane kuri eh, ikibanza bita place de l'independance canke aho bahanze umuganwa rudoviko rwa gasore hariho ibibanza bisaba ko uba wabisabira uruhushya mbere yo kubikora twebwe iyo dufise ingenzi tuzi ko dutwara aho impushya tuzisaba kare mugabo ari nk'ingenzi zisabiza urumva zirashobora guhura n'ikibazo canke abantu bapfuye kugenda ugasanga bapfuye kubikora atamusha babifitiye urumva barashobora guhura n'ikibazo mugabo twebwe kubera ko tuba tuhazi ahakeneye impusha tuba twazisabye kuva kare hariho nk'ikintu naco sho- nk'akarorero co gukoresha amadrone afata ah, amasanamu hejuru canke amasanamu menshi navyo nyene birasabiza impusha rero iyo umuntu agiye atabizi urashobora gusanga ahuye n'ikibazo koko ariko twebwe kubera ko usanga tubimenyereye tuba twasabye izo mpusha Mm. none ku bariko bariyumvira Yego.
batari babizi ivyo bintu bomenya utwo turere turi hehe ni hehe boja kumenya bati iki kibanza kiremerewe ikibanza nticemerewe gufata amasanamu wobahanura ko boja he kugira ngo bige neza uyu mwuga ntibaje mu bibazo kuko eh, barashobora no gufatwa n'igipolisi bagafunga ugasanga Mm.
babikoze batabizi si ukugira ngo bararenze ku mategeko ariko ukutamenya ah, aho hantu ivyo Mm.
bibanza umuntu yobimenya gute
Eh, bihava bingora kubivuga byose mugabo aho novuga hari principale nk'ibujumbura hose ko ibujumbura hose kuri plaza de l'independance aho bahanze eh, um, aho bahanze nyakwigendera Melchior Ndadaye president um, hajya bahanze muganurizo bikorwa gasore hariya hose babisabira imusha muri mairie ya bujumbura ni ukuvuga ngo ibujumbura ahantu hose ukeneye gufata ama image ah, ukoresheje ama appareil bisabwa- bisabirwa imusha muri mairie ya bujumbura hanyuma ruguru hoho biba byoroshye ku masi turisitike ntibakunda kugorana eh, urashika nyine ugafata ama image mugabo ikindi novuga ni eh, muri ukeneye gukoresha dorone ubu mu burundi babisabira im- uruhushya muri kuri aeroport ku kibuga cy'indege hariho ibiro bije biki- bijejwe nyine kuraba ibigendera mu kirere Eh, aviation civile niho ugenda ugasaba uruhushya rwo gukoresha dorone kandi naho naho ntibigoye urashika ukabindira bakaguha urwo ruhushya Mm, si ibintu birebire urinda kurindira iminsi oya n'iminsi oya oya urabihira urabirihira hanyuma bakakwishyura Mm. birumvikana ko ah, ata kintu gi- gi- gihanitse cyane gisabwa kugira ngo umuntu atangure Mm.
umwuga nk'uyu Eh, turabona kenshi ku mbuga ngurukanabumenyi ah, urwaruka rutanguye Mm.
kwijukira uwo mwuga ah, gukoresha za drone Yego.
kwerekana igihugu gufata amasanamu Mm.
ah, ariko hariho utuntu duke Mm.
duke bakwiye kwijukira kumenya neza imbere y'uko ah, binjira neza na neza muri uyu mwuga watubwiye yuko hariho uko kumenya izo ndimi ikiru- eh, igifaransa icyongereza kuko nivyo ba mukerarugendo bavugisha izo ndimi eh, hariho uko kumenya ibibanza ukwiye gufatira amasanamu cyangwa utemerewe gufata amasanamu utabisabiye uruhusha hariho uko kugerageza kumenya neza na neza ivyo bibanza mu gihugu bi- aba mukerarugendo bakunze kugenderamwo kugira ngo nawe ushobore kwipanga neza ushobore gukora muri uno mwuga none uh, turi kutusozera ikiganiro impanuro woha bagenzawe n'izihe binjira muri uyu mwuga cyangwa haba ari ibijyanye no gukingira ibidukikije uh, gukorana na ba mukerarugendo uh, dusozera
yego icyo numva nashikiriza abantu bakunda nk'ibi nkora ni ukuri ni ibintu biryoshye iyo ubikunda ndabahimiriza cyane kubijamo kuko turacyari bake tubikoreramwo Eh, bi- ubundi bi- usanga bigoye iyo muri bake ariko iyo muri benshi mushiramo ingufu mugateza imbere igisata rero ndabahaye ikaze ni ukuri baze biragoye nibyo kubera igisata kiracyari hasi mu burundi cyane cyane ku byerekeye amaserivisi y'amahoteli n'amaresitora mugabo nitwebwe nyine tuzozana impinduka muri ico gisata twebwe tubikunda kandi tubifiteho umutima hanyuma eh, abakundana no gusura ibidukikije nabo nyene byozo ni ntahara by'ukuri Eh, twese nk'abarundi n'abatari abarundi turakwiye kumenya yuko ibidukikije ari twebwe Eh, dufise eh, responsabilite yo kubikingira kuko tutabikingiye ejo bizoduhinduka bihinduka abana bacu bihinduka bazodukomokako bose rero n'uruhara rw'umuntu uwo ari we wese Eh, abantu bose babyumve by'ukuri ko bakwiye kwiga gukingira ibidukikije n'abakunda ibya turizme n'ukuri kaze duteze imbere kino gisata mu gihugu cacu murakoze
uyu rero mwariko murumva yari dative uwimana dative dalor uwimana reka dative tunagukeze no ku gashimwe ka awa ko muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu witeze kuja kwakira ah, mu minsi iri imbere Murakoze ni mu cyane.
kihe gihugu mbega ni muri terki ni hehe uh, utwibutse oya ni mu bubirigi mu ndwiza mu bubirigi mu ndwiza uzogira urugendo rwiza turagushimiye cyane murakoze cyane ego Yego, tugukeza murakoze cyane.
reka dushimire n'abanywanyi b'ijwi rya amerika nabo nyine baterereye mu kiganiro cy'uyu munsi twizere ko mwahigiye byinshi kugira ngo namwe mufate intambwe ya mbere muje gukingira ibidukikije muje ku gufasha ba mukerarugendo kumenya ibihugu byanyu murashobora kuhungukira yari dative dalor uwimana miss popularity bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuri mikoro mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka reka nshimira abari mu buhinga bw'ivyuma Nadia ataha Ah, mwakoze mwese eh, mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano kuri radio ijwi rya Amerika
ukafata nk'umuca Ah, mbonye ukamunga ngo sinokuvugisha nafise amahera none kuje kunsaba